bandanye kumviriza ijwi rya amerika miriwe nshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi rya amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na jodiane nahazwe ndongoye ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya ibintu byarabomotse amabati arajanjagurika kubera inzu yaraguye ibigwako ibyo mu nzu nyine nta n'ikintu na kimwe umuntu yarokoyemwo nuko mwo tuvugira bakaturondorera uburyo bw'uko twosubira muri ibyo bibanza kubera ngaha ayi ni ahantu hatameze neza nta buryo buhari na bumwe twovuga ati turishoboje
abo rero ni bamwe mu banyagihugu baburiye ivyabo ndetse birononekara mu mvura itari nk'iyaguye mu kwezi kwa kane mu gisagara ca bujumbura mu burundi iyo nkuru turahava tuyigaruka ko handi hatumwe hagufi y'amaradiyo yanyu turanabwira n'ivyavuye mu matora aheruka kuba mu gihugu c'uburundi hari mu kwezi ku musi wa kane kamarampaka muri hafi y'amaradiyo yanyu umurwi ujeje gutunganya no gutegura amatora ku rwego rw'igihugu c'uburundi seni uri kuratangaza ivyavuye mu matora ya kamarampaka kuri uno wa kane mu burundi turi kumwe ku murongo wa telefone w'umumenyeshamakuru wacu raymond zimana ariko arakurikirana ivyo bikorwa rema amahoro ngahe bujumbura
mahoro diane ico gikorwa kiracabandanya seni imaze kuvuga ko vyifashe gute ku rwego rw'igihugu
ico gikorwa gihejeje kurangira ubunyene ku rwego rw'igihugu seni yamenyesheje yuko hitavye abatora ibice mirongo icenda na bitandatu n'ibice mirongo bibiri na bine kw'ijana vy'abari biyandikishije hanyuma yerekanye uyo mugwi werekanye yuko abatoye ego bangana n'ibice mirongo irindwi na bitatu n'ibice mirongo ibiri na bitandatu kw'ijana mu gihe abatoye oya bangana n'ibice cumi n'icenda n'ibice mirongo umunani na bine kw'ijana amajwi y'abayimfagusa ni amajwi ane n'ibice cumi na kimwe kw'ijana nayo ayataho aharugwa ni ibice bitatu n'ibice mirongo ibiri n'umunani ku ijana Pierre Claver Ndayicariye yavuze yuko ivyo ari ibitigiri vyo hagati mu gihugu kuko ibitigiri fata kibanza mu batoreye hanze batarabironka ariko akavuga ko atana kimwe bishobora guhindura kuko abatoye hanze ngo bangana n'ibice ubusa n'ibice mirongo ibiri n'indwi ku ijana mm, akavuga ko ivyo bitigiri vy'abatoreye hanze ategekanya kubironka ryari kugira ngo yemeze ku rwego rwa seni ivyavuye muri ayo matora burundu
avuga yuko bakirindiriye hariho aho batarabironka n'ahandi batararonka biyandikishije mugabo bafise abatoye akavuga ko baguma babirindiriye bishise bazoca babitunganya ku buryo baca bitwara muri sentare ikurikirana izibwirizwa shingiro ikindi nabamenyesha ni uko mu bari ngaho harimo ubutavuga rumwe n'ubutegetsi ikegera c'uburongo ya mizero y'abarundi evariste ngayimpenda wewe yabwiye abamenyeshamakuru yuko yatangajwe no kubona umurongo seni avuga ko amatora yagenze neza neza atatunenge na tumwe yabo babonye akavuga yuko urwo runani rugiye kwitura sentare yubahiriza ibwiriza shingiro mu tunenge twose twibonekeje kugira ayo matora ntiyemegwe asubirwemo uretse evariste ngayimpenda wo mu runani ya mizero y'abarundi abandi banyamigambwe bari baje kuraba uko ico gikorwa cariko kiragenda harimwo bande hama bababwiye iki abandi harimo benshi na cane cane abigishije gutora ego hatwavuga nk'umugambwe uri ku butegetsi umugambwe Prona umugambwe FNL urongowe na Jacques Bigirimana n'iyindi migambwe yigishije gutora ego muri abo rero twarondeye umukuru umugambwe uri ku butegetsi ariko yatubwiye yuko azotunganya ikiganiro kwamenyesha makuru kugira agire icyo ashikirije ariko kubwa Abel Gashasi yabwiye abamenyesha makuru yuko anezerewe kuko yigishije gutora ego kandi yabonye ko amatora yagenze neza tumubajije tuti utunenge twabonetse n'abashaka kwitwara yatubwiye yuko umugambwe wiwe warabonye utunenge ati ariko utwo tunenge ntitwotuma amatora asubirwamwo ati nayo ubutungane abo baze kwitaba ubutungane buzobatunganirize kuko bazoba bazanye ivyemeza ivyo bariko barashikiriza remo hama abanyamigambwe bavuze ko bari bahari baba bemera ibizova mu matora baba n'abatazovyemera abandi bari babiroreye n'ibandi nk'urwego rw'abapatiri canke abandi bakurikiranira hagufi vy'amatora bari ngaho hari abaserukira ibihugu vyabo bo bari bavyitabiriye
ego abaserukira ibihugu byabo bari baje abashikiranganzi abashingamateka mugabo icyo twabonye ni uko umengo ekereziya gatorika ntiyari yaserukiwe ariko hariho n'abanyamadini eka n'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike bari benshi cyane rwose bariho niho bari igikurikirana igiki
igikurikira ni uko seni ishobora kuronka ibyo biharuro byose hanyuma ikaca ibitwara muri sentare yubahirizwa ibwirizwa shingiro hanyuma abanyamigambi babona yuko batashimye ibyavuye mu matora nabo bakitura ubutungane kugira barabe ko bubatunganiriza urakoze rwose remo nzimana tukuri kubandanye utunganya iyo nkuru hama amakuru yacu ari imbere uraheze ugaruke utubwira mu majwi ibindi utashoboye kugarukako urakoze diane mu kanya isase duca dukubitira mu ntara ya gitega mu gihugu cy'uburundi tubabwira iby'umutekano
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru tubafitiye kuri kano kanya tubabandanirize mu ntara ya gitega mu gihugu Burundi hari umupatiri yaraye apfuye mu buryo butarashobora kumenyekana neza turi kumwe n'umenyesha amakuru wacu fidele d'antoine sabimana ariko arakurikirana iyo nkuru fidele amahoro
amahoro meza uwo diane tubwira ivy'uwo mupatiri yaraye apfuye nimba hari ico polisi irashobora kumenya hamwe n'undi yarashwe ku munsi wa mu- wa gatandatu vyifashe gute ngaho igitega
ego uko mubivuze ah, uwo mupadiri yarashwe ku munsi w'ejo ni uwo muri paruwase nyabihanga iri mu ntara ya mwaro ariko ikaba itwarwa muri diyoseze nkuru ya gitega Eh, uwo rero yarashwe yazwi ku izina rya idefonse sabukwigura akaba yari icegera ca padiri mukuru ah, bamurashe hari nk'igihe c'isaha zitatu nk'uko ah, baba mu micungararo bashoboye kubibwira ijwi rya amerika Ah, umuntu yarase inkuru yo mu bwoko bwa karashi niho yinjira ah, arabaranigana ariko ahava arashobora kumurasa amasasu atatu mu rubavu no ku kuguru ubu rero uwo mupadiri ariko aravurirwa i bujumbura aho abaganga bamenyesha yuko ashobora gukira amagara yiwe ah, bariko barayakurikiranira hagufi nawe uwo mupadiri batoye ikiziga uno munsi bamutoye ikiziga ari mu biro iwe aho akorera muri paruwase ya mushasha ni mu gisagara ca gitega uwo rero ivyiwe bikaba bitaramenyekana igipolisi ndetse n'abajejwe ubuvuzi bashoboye kwinjira aho batoye ico kiziga ariko ivyavuye mu matohoza gushika n'ubu biracari mu ibanga aho abajejwe igipolisi bavuga ko bakiriko baratohoza imvo n'imvano ariko ababanyi biwe aho yakorera bashoboye kwinjira ubwa mbere babomoye umuryango bavuga ko basanze ari ku ntebe yiwe yiseguje umusego aho bavuga ko byaboneka yuko yabanje ah, kuyogwa ah, imbere y'uko acikana iby'urupfu rw'iwe rero byabaye akayobera abahinga kuko ejo yari yagiye gusoma imisa muri komine ya giheta hanyuma gushika mu masaa kumi ah, bagenzi biwe batumenyesheje yuko bamutelefona telefone yarasona ariko ntihagire uwitaba bagiye kumenya rero iby'urupfu rw'iwe uno munsi igihe cy'isaha indwi uwo ariko aravurizwa i bujumbura hari ico yoba yavuze ingene yarashwe yarashwe n'abandi hama bayikeka ko bamurasiye iki
Ah, gushika ubu umupadiri mukuru wa paruwase nyabihanga ntaco ashima kubivuga ko avuga yuko ah, akiri karavugwa igikuru yuko amagara yiwe yosubira akamera neza ibindi navyo akamenyesha ko abajejwe amatohoza ari bo bobibazwa mu nyuma Mhm. hama abapatiri uko ari babiri yaba uwo yitavye imana kandi imana imwakire canke uwakitswe n'amagara i bujumbura hari ivyo bakora muri ekleziya katolika nyamukuru n'ibiki
Ah, uyu batoye ikizigo uno munsi yaricegera ah, c'umunyamabanga mukuru ajejwe ishirahamwe rijejwe iterambere rya katolika rya diyoseze nkuru ya gitega ni amabanga rero akomeye cane kuko usanga ubuzima bwa diyoseze katolika mu bijanye n'ubutunzi eh, bwose buzunguruka kuri iryo shirahamwe uyu nawe yari umuntu asanzwe azwi yuko ari umuntu avuga ubutumwa uyu ava uyu ah, kenshi amenera imba ku rutoki ni ukuvuga hariho abantu bamwe bamwe batari bamwiyumvamo cyane cyane bivanye eh, n'isiguro atanga ku bijanye n'ibihe vya politiki igihugu kiba kirimwo ari navyo benshi mu bakirisu b'inyabihanga bibaza ko yoba arivyo yazize ariko ntawovyemeza amatohoza tuzorindira ababi kubikurikiranira hafi ngira bazohava batanga umuco ushatse kuvuga iki uvuze muri ivyo bihe vya politike turimo ivyo yavuga
Ah, yatanga impanuro ameneye inda ku rutoki atomora asaba abanyagihugu ku mpande zose ko bakwiye kugendera ubukirisu atakwiye kugendera ku wundi iyi nyigisho rero bamwe bavuga ko boba bamwidogera ko ah, umengo ariko aradoma ko urutoki murakoze cane ugira umunsi mwiza ngaho igitega fidele antoine sabimana
murakoze namwe diane akazi keza tuve igitega duce dukubitira i bujumbura aho imiryango amajana na cumi n'umunani yo muri quartier kiyange ya mbere ya zone buterere ivuga ko yifuza kuronswa imfashanyo zitari nke ni nyuma yaho amazi y'imyuzurire abateye mu kwezi kwa kane ibindi kuri ino nkuru turabibaza umenyesha amakuru wacu i bujumbura evariste nziko banyanka rero ibyago twahuye ni ibyago by'amazi inzu zarabomotse aha rero turi ngaha ayi turi mu kangaratete ntaco ntaco- turi muri karitsiye kiyange iheruka guterwa n'imyuzure yaturutse ku ruzi mutimbuzi rwataye inzira rwisesa mu makaritsiye atandukanye ya zone buterere inyuma y'iminsi yaba mirongo itatu imiryango irenga amajana ane iri mu mahema rusangi ivuga ko yarambiwe n'ubuzima bubi irimwo umufasoni ndayiragije mediatrice ni umwe mu bavuga ko yarambiwe n'ukuntu abayeho we n'umuryango wiwe hamwe bwe mudukurira mucika imbere ni uko mwotuvugira bakaturonderera uburyo bw'uko twosubira muri ibyo bibanza kubera ngaha ayi ni ahantu hatameze neza nta buryo buhari na bumwe twovuga ati turishoboje nk'aho turara utuzu twa sugumwe amazi reka n'ifungurwa ntabyo iyo miryango yo mu kiyange ca mbere yahunze imyuzure ishima ko abagira neza bari bayiserutse ko bakayironsa ibifungurwa ariko muri kino gihe bisa n'ivyarangiye imelde nsengiyumva umuvyeyi w'abana umunani afise ico asaba twaraduhaye ni ukuri twarashimye twarakengurutse mugabo urabona hariya nk'ufise abana nk'umunani ashobora kurya kabiri ku munsi rero ibifungurwa urabona uko umunsi utera ugenda niko ibifungurwa bihera ubu two baduhaye twaheze turindiriye nyene ko basubira kudufasha kuja kuba mu duhema mu maparasera yabo vyokurikirwa no gusanurirwa nk'uko abo banyakiyange babibwijwe rya amerika bizimana emmanuel avuga ko ahahura inzu yiwe hasigaye ari imbuga ari mu bifuza gusanurirwa ego gusubiraho umuntu arabyipfuza ariko urabona tudahendanye urabona ubu abarundi hamwe kuri bafise n'imaka urabona twebwe hano twari abarimyi imirima twakuramwo uburyo yaratwawe ni ukuvuga ikintu mbona woshobora gufasha leta nyemba yoba ishobora ikaca ikarosa ibi- amabati abanyagihugu nabo bakidugiriza impome nico twasabye rero urumva nk'uwo bishobora ivyo yobifasha eka n'abariko bagerageza gusatura amatafari kugira basanure bavuga ko ata mikoro bafise kuko ivyabo vyahuye n'iyo myuzure ciza rehema ijwi rya amerika ryamusanze aho yahora aba ari kumwe n'uriko amufyaturira amatafari ibintu byarabomotse ibi- amabati arajanjagurika kubera inzu yaraguye ibigwako ibyo mu nzu nyene nta n'ikintu na kimwe umuntu yarokoyemwo si kuvuga ngo n'amabati ngo umuntu yasubiza ku nzu yarononekaye nabi turiko turagerageza gufyatura turabe yuko ico twokwiyungunganyamwo tureko twokongera kubaka bushasha no gusakara bizoshoboka toshoboka gute ko ata bisakazo dufise nta bisakazo dufise urumva no kubaka nta buryo dufise bwo kubaka abo bafasha mu basaba ko bobafasha iki yego boshobora kudufasha bikunze bakatwubakira bakaduha n'udusakazo kuko nta bisakazo dufise byarononekaye ibisabwa n'abo banyakiyange ya mbere sagaseseshwa rumuri nk'uko ubarongoye abivuga patrice sibomana amenyesha ko aza yarituye abagira neza kandi ko afise icizere ko akamo bakumvise kandi ko babandanya kuvugana croix rouge ya- yatwemeye ko izoza kubashira amahema mwese parasera yiwe aho inzu yaguye hanyuma n'igipolisi kije kinga impanuka shasha tubwiye kuza kuraba aho hantu ko hari hononekaye cane banza ari nyene bohatunganya kugira ngo bashireho iryo hema hameze neza mugabo n'ubu turacarindiriye ne mu kanya nayemeje kuvugana no- n'um- n'umwe mu mar- mu mar- mu barongoye croix rouge ambwiye yuko nomureka uno munsi nkazomubaza ejo akambwira inyishu shaho bigeze kugira ngo izo hema kumwe zi- zibonekane canke nciko kirakugwa kugira ngo abantu mwese asubire ku muhana iwe kugira ngo abamwe iryo hema kurinda ko leta hari ico bidufasha kugira ngo bubake cyangwa baho bisakazo kumbure mwese dugize impome cyangwa dufashanye gufite amatafari dukoresha im- amaboko amatafari agiye asanzwe buri mwese arabe ko yoronka kikumusaya mugabo twemereye nk'ibisakazo bwabo dusaba ko leta yorera bicikoze ko twagize ingorane zidasanzwe uruzi mutimbuzi rwatumye abo banyakiyange bagizwe n'imiryango amajana ane na cumi n'umunani bata ingo zabo rwataye inzira rwirara mu makaritsiye atandukanye ya zone buterere abo bateshejwe izabo bagasaba leta kurutunganya mu gihe cici cimirije kugira ku mutasuro ntirizosubire kubasubiza mu ihumbi mu kiyange ca buterere evariste nzikomanya nka ijwi rya amerika
ijwi rya amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umurwi ujeje gutunganya no gutegura amatora ku rwego rw'igihugu mu burundi seni uhejeje gutu- gutangaza ibyavuye mu matora ego iri imbere ya oya pierre clavin ndayicaye aramutwa seni yatangaje ko muri rusange abarundi batoye baharurwa ku miliyoni zine amajana indwi na mirongo itandatu n'umunani n'ijana na mirongo ine na kabiri ariko uwo murwi uracarindiriye ibiharuro bitangwa na za ambasade zitandukanye kugira ngo ibiharuro burundu bishirwe ahabona mu kanya mugenzi wacu frederic nkundikije yanuganje ico kiga- ico ki- yanuganje vya referendum mu burundi gutyo atumira professeur paul nkuzimana yanonosoye ivyerekeye imibano hagati y'abategetsi n'abanyagihugu akaba no mu mugambwe ptd twungurunani yongera yikora kuri defense rugema umurundi aba mu gihugu c'ubwongereza professeur nkuzimana yatanguye avuga uko yabonye kamarampaka mu burundi n'ibico abona ku bitigiri bimaze gutangazwa reka twongere tubatege amatwi
nibaza yuko kugira ngo umuntu agira eh, ica abuze kuri eh, kuri ayo matora y'ibizashingiro Eh, nibaza ko umuntu yuko yobanza akibutsa ibi- ibi- ibihe turimo eh, muri- kuva mu bice na gatatu gushika uno munsi kuja kuri ibihe turimo muri iki gihe no- uno munsi mu burundi bifise amamuko ku ruhagarara rwo mu bice na gatatu uruhagarara rwakurikiye ah, amatora yabaye icyo gihe ha- harapfuye abantu benshi kandi umuntu yonavuga ni uko eh, kuva icyo gihe ku by'ukuri naho hagiye haraba amasezerano menshi eh, gushika uno munsi nta mahoro araboneka mu burundi kugira ngo umuntu wese aribuka amasezerano yigeze kuba aya kigobe na kajaga mu icenda na kane harabaye amasezerano menshi ya- ya cumi n'umunani ari amasezerano yise partenariat politique ati na na hamwe haba mu mwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano y'arusha inyuma hari amasezerano yo guhagarika intambara eh, uba- amasezerano yose ku by'ukuri eh, ntiyigeze azana a- amahoro gushika n'uno munsi hanyuma eh, urwo ruhagarara rero rwagiye no ku- no gukomera eh, eh, mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi Eh, uruhagarara rurasa rurongerekana kandi eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu eh, gushika rero n'uno munsi eh, ari amatora y'ibirasishingiro abaye eh, mu mwaka- muri uwo mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku munsi wa kane w'ibihezi urumva rero mu- ibintu byose biza biraba muri iki gihe eh, ku by'ukuri umuntu abiravye asanga yuko eh, ingorane zigoma ziyongera uruhagarara ruguma rusumbirizaho o- o- uruhagarara mu- mu- mu mu bice bitandukanye byose haba mu by'ubutunzi haba mu bya politike haba mu byo uko abanyagihugu babayeho eh, haba mu byerekeye Eh, Paul Paul Nkuzibana muravuze ikintu gihambaye cyane rwose muravuze ko amasezerano yose yaba kajaga yandi yose yagiye araba ata kintu yashitse ko coba catumye abarundi babaho mu ituze ka mu mahoro ku bwanyu umuzi w'ingorane z'abarundi uri he nibaza ko muvuze gutyo nibaza ko ico kibazo eka boba batora inyishu zitajanye n'ibibazo bafise duga kwijambo
Eh, ku by'ukuri eh, eh, eh, igituma ayo masezerano yose eh, ata- ata nyishu yigeze aronka ku byerekeye ku- eh, uko abanyagihugu babayeho haba ku byerekeye ukubaho kwabo eh, canke u- ku byerekeye amahoro ico bivako si ikindi ni uko gushika uno munsi igihugu c'uburundi nticigenga na gatoyi Kira- kiracakoresha ama- amabwire eh, y'inzego mpuzamakungu z'abanyemari eka ni- ni- ni- ni- n'amabwire y'ibihugu rutura kugira ngo mwese murazi yuko eh, nko mu burundi eh, nko mu bihumbi bibiri na gatandatu harabaye amasezerano na- n'inzego za bretton woods inzego z'abanyemari mpuzamakungu inzego mpuzamakungu z'abanyemari banki mondiyale banki isi yose n'ikigega mpuzamakungu fmi hanyuma inyuma yaho amasezerano yabaye mu kwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'igihumbi n'amajana icyenda mirongo ine na gatandatu ayo masezerano rero akaba yashyira imbere y'uko ubutunzi bw'igihugu butarera gushyirwa mu minwe y'abanyemari b'abanyamahanga hanyuma ayo masezerano nayo nyine yaciye ashyigikirwa n'ishyirahamwe ry'abanyemari ry'abanyamuraya inyuropeyeni Egome ndabona muri aka kanya nyine dufise ubundi mushitsi Defonse Rugema akaba ari umurundi aba mu Bwongereza nawe nyene akurikirana politike mu Burundi cane gose akaba nawe nyene yarakurikiranye amatora y'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye mwiriwe neza Defonse Rugema mwiriwe murakomeye ego turakomeye turashima imana egome turiko tuvuga cane cane kuvyerekeye nkuko twabibabwiye amatora y'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye mwarakurikiranye ayo matora muri mu bwongereza muriko murumva ibiharuro biriko birashikirizwa ku bwanyu mwavyakiriye gute biba ibiharuro biriko birashikirizwa canke n'ukuntu amatora atunganijwe egome ingene amatora atunganijwe n'ingene n'ibyavuyemwo twibaza yuko ari ibintu bimwe mu byo bisa n'uko tumenyereye ingene intwaro yose yaba ishaka guhindura ibwirizwa nshingiro uko biboroheye nibaza yuko muri iki gihe murazi yuko uburundi abarundi turi mu ngorane zidasanzwe aho abarundi benshi bari hanze y'igihugu abandi bari hagati mu gihugu murazi yuko ubukene bwabaye ikintu gikomeye mu gihugu urumva rero nibaza ibyo by'amatora twibaza neza yuko ari ibintu bisa n'uko byoba byabaye ku kwirengagiza ingorane nyamukuru zihari tukabona neza yuko ibyo bintu ntibyari bikenewe muri iki gihe hariho ibibazo nyamukuru byari bikwiye kubanza kuva mu nzira ibyo bikaba byotuma n'abo barundi bataye igihugu cyabo ayo matora abaye bakabigiramo uruhara nabo nyine mu gihugu bari hagati mu gihugu rugema porofesor paul nkunzimana avuze ko kenshi na kenshi ibiba mu rundi byose ari amasezerano ari ibiganiro ataco bimaze kuko hariho ukuboko ko hanze ika inyungu zo hanze zama arizo zishobora kuba ari nk'umuzi w'ingorane abarundi bagira kuko igihe cyose bagiye hamwe baba mu biganiro babuze kazakajaga amasezerano yose yabaye naho amasezerano aba hari kenshi na kenshi basubira kuryana bagasubira muri za ngorane ivyo vyo ntibishobora kuba ari ukuraba umuzi nyakuri w'ingorane abarundi bafise ego ivyo umushinga nayo yashikirije nivyo cane murazi neza yuko ico kibazo c'ingene abarundi twama turiko turajyana tubona neza yuko abarundi twocicarira tukaraba igituma ingorane zama zigenda zigaruka ugasanga abantu ntitubona iyo tuja z'ukuri ibibazo bibiri mushikirije biri ku muzi w'ingorane zo mu burundi za politiki mwavuze ubukene eka mwavuze no kutigenga mu vyerekeye ubutunzi abantu bakoreshwa n'abanyamahanga ivyo n'ibibazo mwebwe mushikirije reka ariko muri aka kanya duhe ijambo abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na pasifika mwiriwe neza neza muri hehe pasifika jenda mu gisagara ca bujumbura mu bumanuko bwacu yego izina ry'ikirundi rinde ni habimana habimana murafite ikibazo murafite icyiyumviro turiko tuvuga cane cane
ikiyumviro nari ndagifise n'intererano ntoya yego
nagire mvuge ku bijanye n'abo banyepolitike bacu ko uriko uraraba nko ngaha mu gihugu cacu katwugwaruka turiko turaraba batama bacu badukuriye jewe novuga yuko guhera nkiri mutoya nakuze numva intari muri politike bama bariko baraharira gushika n'ubu ufise imyaka ingana uko uhuye ubwo umusanga bariko baraharira muri uko guharira kwabo rero ukaca usanga nta vyiyumviro vyubaka canke vy'iterambere wobona nka twebwe urwaruka twavuga ati aba bantu bariko baraharira kuko nko ngaha mu burundi wacu urabona yuko hari imigambwe myinshi muko ugiye kuraba wumva umugambwe umwe uza uvuga ngo dufise ivyiyumviro ibi ngo nimuze muko ugiye kuraba ivyiyumviro vyabo uca usanga ari ivyiyumviro bitubaka bitaza biteza imbere igihugu ahubwo ari biza bijyanisha nka twebwe urwaruka waza kuraba rero abo bantu ukaca usanga eh, nk'ibijyanye inkonge ni nk'iby'iterambere ahubwo babishyize inyuma bigira mu mpari z'iwabo umuntu akaca yibaza mbega aba batama bacu badukuriye ko tubona badukuriye bazodusigarana iki nka twebwe urwaruka twozobona bazoba baramaze mbega urwaruka twozokwiteka iki mw'ibyo mbega ibyo bazodusigarana bazodusigarana izo mpari twama twumva ku maradiyo misi yose icyo rero nicyo nagomba mbaza ati mbega tuzobitega kwiki bazodusigarana muri kazoza natwe tuze tubwire icyo dufatiye ko fondasiyo bozotwereka natwe twozohagarara Ego me- naho nitwe tuzotangira bishasha murakoze murakoze pacifique habimana ku ciyumviro eka n'ibineguro mushikirije cyane cyane ku banyapolitike ivyo vy- ico ciyumviro turakigaruka ko n'abashingana twatumiye muri aka kanya ariko reka tubanze duhe ijambo gilbert gilbert muri neza amahoro amahoro amahoro muri he gilbert ego turashima no kuri twinjira mu gisagara cya bujumbura mukuri mwaheruka no kuduhamagara kera izina ryawe ninde ry'ikirundi ni irankunda gilbert irankunda mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cyiyumviro ego hama je nukuri ndakwapfanya je nukuri hari ibintu bihora binkunda mu burundi mu burundi nukuri abamenyesha amakuru nabona n'igihugu kitaraba develope ku bijyanye no kuba abanyagihugu ubwabo bo kwiteza imbere ariko no munsi ikintu kimbabaza cyane naryamanje mvuge ko ni ukuntu twihutira gushinga imiryango myinshi ya politiki aho kubwiriza byibuze amashyirahamwe ashobora guteza imbere ashobora guha akazi abantu babiri cyangwa batatu cumi cyangwa ijana kugira ngo uburundi bubanze butere imbere hama rero nagira ngire ko mvuga iki kintu n'ibintu bijyanye n'abanye- n'aya matora ya- yabaye ni kuri twebwe ubwacu nk'abanyagihugu turashima turashima rwose ukuntu aba yaragenze ko muntu utamenye biga imvugo ngo ngo amatora yibe y'iki ibintu nk'ibyo ego irebye nta ndebe igihe mpuzamakungu zari zihari ariko abari bahari urabona ko abamenyeshamakuru baremewe barafata amasanamu ibintu biba mu muco ata umuntu umwe ariko avuga ngo ni imisugumano ko bishobora kumbwira ngo genda wo mizero y'abarundi nibyo gukora ibintu bisaba amatora bategereza kuguhagarika Eh, murakoze gilbert eh, irankunda eh, abashinganaye turi kumwe professeur paul nkunzimana umushinganaye pacifique habimana eka yabaje ikibazo gihambaye cyane rwose mbega abanyapolitike bazosigira urwaruka iragire ihe ko ba- ngo bama babasigarana eka babaraga impari no kuryanisha imiryango abarundi ico cimviro cyo mukivuga ko iki eka muce mugira ko no kucimviro ca Gilbert Yankunda Ah, shima ibyavuye muri ayo matora yabaye ku musi wa kane Eh, uwa mbere hoho eh, uwa pacifique nuko atabuze icyo akora Eh, ntitwamenye eh, im- im- ibyo ariko arakora muri iki gihe yaba ari umunyeshuri cyangwa ari umukozi cyangwa ari iki ntitwamenye ibyo arimwo Eh, kuko eh, ntushobora kuvu- nta muntu n'umwe ashobora gu- kuvuga yuko ngo ngo ngo du- ngo duteze eh, ngo ibyo abanyapolitike ngo ba ngo ngo bazotuzanira ni ukuvuga abonye umuntu avuze gutyo aba aba avuze yuko ataruhara afise mu byo arimo nta ruhara afise na gatoyi mu mu- mu- mu buzima eh, buriko buraba muri iki gihe haba mu bya politiki haba mu by'ubutunzi haba mu byo- byo ku- by'imibereho n'ibindi kandi umushinganahe Defonse Rwema nawe nyene agira ico avuze ku vyashikirijwe na Pacifique Habimana na ah, Gilbert Yankunda duga kwijambo mu kanya gato egome ibyo uwo mu a- aserukirwa kwa- sinovuga ko aserukirwa kwa mugari mu gwaruka nibyo ibyo yavuze eh, ni ibintu byumvikana cyane eh, mugabo nk'uko eh, professor Nkunzimana bivuze ego ugwaruka bategeza kugira uruhara eh, rwabo bo nyine bakerekana yuko bafite eh, ishaka ryo kugomba eh, kwiteza imbere guteza imbere igihugu mugabo rero nta n'uwo batakwisha vu burya eh, i- ivyo bintu vyose vyokoroshwa eh, n'abatwara abatwara ba- berekanye neza yuko bashakira neza bashakira akazoza keza ubwo rwaruka barashobora kubibafasha mugabo rero nk'uko twabivuze eh, abanyepolitike eh, basamazwa benshi basamazwa eh, n'inyungu zabo no kurondera amaronko n'ibindi ugasanga n'ubwo rwaruka rurakoreshwa muri ibyo byo kubashigikira muri iyo ntumbero akano ngaha duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya nshuti bakunze mwari kumwe natwe tubibutse gusa yuko sena itangaza ko yego yatsinze mirongo irindwi na gatatu n'ibice mirongo irindwi na bitandatu ku ijana mu gihe oya ifise cumi n'icenda n'ibice mirongo umunani na bine ku ijana mu batoye kamarampaka mu burundi turongera tubigaruke ko saa moya n'iminota mirongo itatu na idiyani nahazwe muranirwe nshuti bakunze mukomeze kandi muryoherwe n'ibiganiro vy'ijwi rya amerika fatuma rimasi kalala yakoze nabo bari kumwe mu buhinga bw'ivyuma